biyya jaarsa qabu kan shamarran qabu biyya goota qabu biyya qonna qabu ya biyya midhaanii biyya saayya qabu biyyatti bishaanii biyyatti midhaanii tana jidduu teenya kan namaan barbaannu keenya ormaan laannu ya ijoollee oromoo dhuma dubbii keenya.
ka sanbata darbe kana du'aan boqoteef kaleessa awwaalame aartist hangafa Raggasaa Abdiiti. Akkuma kaleessa oduu keessatti himametti aartistii Oromoo hangafa maasinqoo taphachuudhaan baay'ee beekaman yoo ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1927 Salaalee bakka Yaayyaa Qacamaa jedhamutti dhalate. Hiriyaa Abbaasaa ka ture weellisaa Oromoo hangafa isa maasinqoon baay'ee beekamu Wassanuu Diidoo irraa argee maasinqoo taphachuu ka jalqabe Laggasaa Abdii. umriin isaa waggaa digdama yeroo ta'u wasanuu waliin gara finfinnee dhufee mana tiyaatiraa agar fiqiriitti taphachuu akka jalqabe dubbata seenaansaa achii booda mana tiyaatiraa beehraawii yookaan biyyoolessaa mana tiyaatiraaf aadaa magaalaa finfinnee orkeestiraa poolisii kibur zabanyaaf hoteela hiiltan keessatti hojjetaa ture weellistoota oromoo hedduufillee fakkeenya ta'e kanneen keessaa tokko aartistii beekamaa jaamboo jooteeti namootu finfinneetti bilbilee dubbise akkana jedha.
Ani wallisaa Laggasaa Abdii kan hin beeku bara kanatti bara kanatti jechuu hin danda'u. Daa'imummaa koorraa kaasee reediyoo irratti hoggaan dhaggeeffadhu sagaleen obbo Laggasaa Abdii gurra kiyya keessa jira kanaafuu sagalee gurra koo keessatti guddateedha kuni. Sagalee isaatiif kan wasanoo didooti. Kan wasanoo didoo kan waraabbii baay'ee waan hin qabneef amma baay'inaan kan hin beeku Laggasaa Abdii waan ta'eef sagalee kootii irratti illee dhiibbaan irratti godhee jire gaafani mana barumsa muuziqaa seenu isa fakkeessu irratti baay'ee waan nan xiyyeeffadhee kan jiruuf sagaleen koollee gara isaatti deemaa ture. Yeroo tokko ni yaadadha mana barumsa muuziqaa osoo hin jiru barsiisaan kiyya sirba isaa akka nuti firfine na dhowwee ture. Yeroo muraasaaf sirba isaatti dhiisatu sirboota nama biraa yeroo muraasa ergan sirbee booda dhiibbaa isaa jalaa ergan ba'ee booda akkan sirba isaa sirbu naa eeyyame malee yeroo muraasa sirba isaa illee akkan hin firfine na godhee ture maalif isa baay'ee jaalachuu kootirraa kan ka'e of dhabaatoo sagalee kan koo dhabaatoo deemaan ture yeroo tokko jecha.
Jaambomee gidduuttan gaaffii biraas gaafadha. Mana barnootaa muuziqaa kami kanatti deemte?
ani militariin ture armii keessa osoo jirru filatamneetu barumsa akka baranne godhanne mana barnoota muuziqaa osoo hin taane muuziqaa kan baranne addeellee ittiin baradhe yaariigirraa barsiistonni nu filatamanii dhufaniitu waggaa tokkoof ji'a ja'a achitti baradheen ture muuziqaa bara sagaltamii lama jechaadha.
Tole waa'ee seenaa keetti yeroo biraatti deebina jedheen abdadhaa garuma obbo Laggeseettan si deebisaa qaamaan yoomi kan isin wal argitan guyyaa garte yaadattaa?
Exactly guyyaa isaa yaadadhu garuu sagal sagaltamii sagal keessa kaaseetta koo jalqabaa gaafan gadhiisu maasinqoo isaa akkanaaf galchu barbaade mana muuziqaa abbaa gadaa wajjin walii galleetu maasinqoo sirba goobaa kormaatti irra jiru kana isaan kan naa galche.
Guyyaa dura jaana garte maaltu sitti dhaga'ame maal waliin jettan?
Baay'ee rifadheen ture ka yeroo san inni hin beeku anas isa beekaa. garuu abbaa mana muuziqaa abbaa gadaatitu jabaatetuma isa galchuu dandeenyaa wanne inni barbaadu nan kaffalaa fi naan jedhe ani immoo qarshii kan kaffalu ana waan hin taaneef fedhiin kiyya isaa garuu kafaltii isaa hin danda'u yoo ati kannaa dandeechisa isa naa godhin jedheeni waanan qaamaan isa argadhutti fakkaatee turre garuu galata rabbiiti yeroo san qaamaan argannee fuunee deemnee mana muuziqaatti goobaa kormaati irratti masinqoo naa galchee gammachuu rifaatu waan wal makate wayiiti gaafas kan nutti dhaga'ame baay'een rifadhees ture baay'ee gammadees ture.
Waliin haasa'uudhaaf carraa argattaniittu maal siin jedhenni ati maal ittiin jette?
Waliin haasofne irraa garuu anumatu gaaffii tokko tokko gaafata waan jiru tokko barnoota isaa fudhachuudhaaf malee baay'ee sirba koos waan dhageenyeef wanni baay'ee natti haasa'u hin jiru anumatu haasofsiisaa ture. muuxannoo adda addaa maal maal wanna jiru gaafadheen ture akkamitti masinqoo bartanii gara sirbaatti akkamitti seentanii maal maal kan jiru gaafadheen ture kana kana waliin haasofnee ture.
Eegasii caalaatti barteetta waa'ee obbo Laggasee jedhee yaada nama akkamiiti obbo Laggaseen amallisaa akkaataan muuziqaatti ilaalu nama wajjin walitti dhiyeenyi inni qabu maal fakkaata ture.
Ogummaa isaatiif nama kabaja guddaa kennudhaa ogummaa isaa baay'ee kabajaa karaa biraatiin immoo bu'aa ofii isaatiif yookaan immoo gara maallaqaatiinis ta'ee waan tokko tokkoon maallaqa saammadhee maalii godhadhee maal maal jedhee yaada akkasii of keessaa hin qabu jiruudhaaf baay'ee nama dhiphatu miti maaliif namni waan tokkoof dhiphatu sammuu waan biraatiif ittiin dhiphatu hin qabaatu yeroo baay'ee. xiyyeeffannoon kee ogummaa kee irratti taanaan waa'ee maallaqaatiif xiyyeeffannoon kennitu ta'a. Sammuun kee waa ogummaa yaadaa. Obbo Laggasaa irratti kan hin argitanuma artisti Laggasaa irratti waa'ee maallaqaa waa'ee bu'aa waan biraa xiyyeeffannoo baay'ee irraa hin qabu. Jaalalumaaf sirbaa jaalaluma aartitiif qabuuf ogummaa kan irratti dhamaa ture malee bu'aa tokko tokko argachuudhaaf yookaan immoo ogummaa isaa kana gara maallaqaatti jijjiiruu waan jedhu akkuma yaadattuu isa keessa hin jiru oduu asirratti immoo jetteeni waan kana akka qoosatti ilaala malee maallaqaan suuramee bu'aa wayii argadhee kan jedhu sammuu isaa keessa hin jiru. Even maallaqa illee yoo kennuuf abbaan gadaa magaalaan akka fali kan jedhu wanni dubbate hin jiru. Dhufee maasiinqoo hin galchee abbaan gadaa yaadatuma waan jiru san kennee fi na hanqatee na hidhee yookaan akkana ta'a maal maal kan jedhu maan dubbanne hojicha hojjetee jabaadhaan hin jedheetuma nu biraa deeme. Bu'aa argachuudhaaf nama hojjechaa turee miti.
Yeroo baay'ee waltajjiitti dhufaa wallistoota artistoota dargaggoota amma baba'aa jiran kana wajjin yeroon itti wal argee haasa'ee jira maal jedha dargaggootaan dargaggoonni immoo waa'ee isaa maal yaadu.
Kara waltajjii ture osoo hin taane kan dargaggoota walitti dhufu muudannuma adda addaatiin walitti dhufuu danda'a. Akka anaa wajjin walitti dhufe kana jechaadha. Gaafa walitti dhufu kana ogummaa keetiif akka kabaja kennituu fi akka jabaattee sadarkaa tokkorra geechuu si gorsa. Saniin alaa waltajjii irratti illee baay'ee mul'atu amma ganani kaasetta baasitoo gara waltajjiitti dhufe kanaa booda bakka inni itti yaamamee waltajjii hojjetu baay'ee hin beeyne. Xiqqoo shiidhaa gartee uummata keenya biras rakkinni hin jira. Nama gatiin kafalamuuf hin turreef gatii kafalaa turre. Nama gatii barbaachisu immoo gatii dhowwachaa turre bakka waltajjii itti yaamamee too hojii agas mara hojjete argee too hin beeku namoo.
Ijoollummaa koo yeroon baadiyyaa jiru qabeen sagalee isaa dhagaa ture. Sagalee isaa jaallachuu koorraa kan ka'e ogummaa koorratti illee akkan itti wallisurratti illee dhiibbaa qabaatee ture naan jettee turte jaambo. Mee walleelee isaa keessaa kami kanatti dinqisiifattu kami kanatti jaallattu?
Kan dinqisiifattu amma tokko lama jedhee tosii yaamurraa gosa sagalee isaa osoo hin cittinee irra naa'ee sanatti fakkaata yaada kiyya kana.
Baay'ee.
Laggasaa abdii ergaa dulloomee booda sagalee jaarsaa akkanaa baasee namatti fakkaachuu danda'a. Garuu sanii miti gosa sagalee isaattu. raaftoon jedhamu jira oromiffaan akkatti ibsu hin beeku raaf saawund yookaan immoo raaftoon kan jedhamu jira namoonni sagalee isaanii irratti baay'ee erga shaakala yeroo dheeraa godhanii booda waan dhufuudha raaftooniin kun soo obbo Laggasaa sagalee isaan qaba ture sagalee kana dinshaashumatti yoo ilaaltu sagalee jaarsaa fakkaata waan jala waan barrisoo waan dhageessu fakkaata sagalee sirba isaa yeroo dheeraa dhaggeeffatee hara malee jaallachuu kootirraa kan ka'e dhibbaan irratti ume kan ittiin jedhu daa'ima ta'eetan akka sagalee jaarsaa godhe akkasii sirbaan ture.
Yoo dandeesse kan keessaa yaadattu naaf jechuu dandeessaa?
Siifan jedha amma fakkeenyaaf illee. Adama sibiitoo burkamoo jogiidhii dhiigaa burkamoo jogiidhii dhiigaa burkamoo jogiidhii dhiigaa. Yaadama sibiitoo hiyyummaa kaddaannoo baasee maalangoodha hiddii dhiigaa maalangoodha hiddii dhiigaa. Kana kana afaan yaadadha amma daa'ima ta'eetoo.
Dhaggeeffattoonni kee tokko tokko akka jedhanitti sagaleen laggasaa abdii akka inni itti taphatullee hojii kee keessaa ni calaqqisa jedhu faanti laggasaa abdii hojii kee kana keessa jira kan jettu kan nu dhageessisuu dandeessu jira jaambo.
Ee ni jira amma laala hojiiwwan kaanii kallattiidhaan kan isaa fakkeessee yookaan walaloo yeedaloo isaa fudhatee kan inni hojjete ta'uu baatus aadaa shawaa keessa hojii baay'ee keessa ni jira. kallattiidhaan garuu kan hojii isaa keessuudhaaf hojjete sirbi koo raada gaarree jedhu kan hin barreen gaddaa baasee wanti baay'een kan hin isarraa fudhadheedha wanti baay'een jechaadha keessattuu walaloodhaan ala yeedaloo kan ilaallate bakka baay'eetti bakka yeedaloo isaa fudhadhetti yeedaloo isaa godheetoo bakka immoo yeedaloo mataa kootii hojjetetti kan isaa fakkeessetoo kan hojjete raada gaarree keessatti harki baay'een hin jira bifti isaa yeedaloo isaas hin jira.
Meeraa dagaarree nu dhageessistaa?
Ee, sin dhageessisa malee namoo. Yaa walaala walaaliitu dhibba si yaadeen bariitu. Yaa walaala walaaliitu dhibba si yaadeen bariitu. Yaaraa dagaarree ma seentu gaanaan nabduuri maa fuutu yookaan dhaltee sanyiin taatu yookaan qottee gumbiin guuttu. Yaaraa dhattiira dagaarree yoo kallee foonyaan ni maarree.
yaa walala walaalitu tibbasi yaadeen bariitu. Yaa walala walaalitu tibbasi yaadeen bariitu. Yaaraa dagaarree maseentu gaanaan nabduuri maan fuutu yookaan dhaltee sanyiin taatu yookaan qottee gumbiin guutu yaaraa dattiira dagaarree yookaan leefoon nyaanne maarree. Adaba jigaa yaabashaatu dirti gajjachuu barte firaa gansa bantaatu. Adaba jigaa yaabashaatu dirti gajjachuu barte firaa gansa bantaatu. Adaba jigaa yaabashaatu dirti gajjachuu barte firaa gansa bantaatu. Adaba jigaa yaabashaatu dirti gajjachuu barte firaa gansa bantaatu. Maaloo yaabaayee maaloo yaabuukoo beekta kan garaakoo.
Hedduu galatoomi jaamboo hedduun si galatoomsadha wallee nu dhageessiste kanaaf amma gara xumuraattiin dhiyaataa jira jaamboo sirnaa geggeessaa yookaan immoo sirna awwaalchaa obbo Laggasee abdii irratti argamteetta jedhee yaadaa sanarraa maal argitaa maaltu sitti dhaga'ame.
Wanni uummata keenyaaf dhaammachuu barbaadu tokko maal seete du'a obbo Laggasaa Abdii irratti gaddi addaa kan natti dhaga'ame namuu hin jiraataa hin du'a kun waanuma jiraate garuu kan artisti Laggasaa adda godhu maal inni yeroon amma itti du'e kun osoo gargaarsa argatee too karaa sirrii ta'e tokkoon osoo gargaarree namni kun xiqqoo kanarra jiraachuu danda'a kan jedhu yaadan qabayyu si galee amma taate wayii nama kana of bira tursuu dandeenyayyu yeroo kanatti du'u irra hin jiruyyu gargaarsa dhabuusaati malee kan jedhu yaada qaba isa biraa inni kaa ogummaasaa kabajee hojjetee sirnuma biyya keessa jirutu isa miidhe namni hojii isaan dhaggeeffanne hin jiru garuu hojii isaa dhaggeeffataniitu immoo silaa isaaf kaffalamuutu irra jirayyuu kanuma gaddi Laggasee Abdiidhaa kan adda isa taasisu du'a biraatirraani xiqqoo turuu danda'ayyuu kan jedhu yaada qaba nama.
Garuma fuulduraattiyyu artistoota wallistootas ta'ee artistoota gabiroodhaaf ilaalcha akkamii kennamuu qaba jettee yaadda gama ummataatiin gama ogeessotaatiin gama mootummaatiin illee ta'u.
Artistii Oromoo dhiisii artistiin kamiyyuu silaa uummatarraa gargaarsa hin barbaaduu osoo maal ta'e naan jedhi. osoo seerri mootummaa baheetoo waraqaa irra jiru kun gadi bu'ee hojiirra oolee artistiin ofii isaatiif qabeenyaan of danda'eetu ofirraa hafee biyya isaa fi uummata isaa gargaaruu danda'a malee sila uummataa fi biyyarraa maallaqa hin barbaadu ture garuu seera jirutu hojiirra oolle kana hojiirra oolchuudhaaf immoo artistiinis humna isaa guutuudhaan hin sochoone mootummaanis nama dhiibbaa irratti godhu tokko waan hin qabneef seericha jiru hojiirra oolchine dirqamni jiru artistii fi mootummaarra kan jiru seerri kun osoo hojiirra nu oolee rakkoon kun nurra hin ga'u seerri waraqaarra hin jira biyya kana keessa namoonni.
Hayyee artist Jaamboo Jootee ibsa naa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Ulfaadhaa kunis jiraata namoonni.
Kataan laga labee naannoo Oromiyaa mafafaaruu dida biyya odaa nabee. Sikirkiriitiya biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa biyya dhiira qabu biyya midhaan qabu biyya jaarsa qabu kan dargaggoo qabu.